iri ni ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi ry'amerika itanga ibiganiro byayo by'uyu munsi mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi ni ukubera iki aba bakuru b'ibihugu batabona akababaro k'abarundi kuko umukuru w'igihugu petero nkuru nziza akaba ariwe n'umukandida adashobora kugira ikiringo cya gatatu uyu ni dr minani jean umwe mu banyapolitiki b'u Burundi bakurikiye inama y'abakuru b'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba ku bibazo by'u Burundi uburundi buza kwibanda muri ibi biganiro ni mu kanya gatoya eugenia mukankuzi ariko arabanza atunyuriremo mu makuru
inshuti turi kumwe mwaramutse neza ni eugenia mukankusi basuhuza nk'uko thomas yarabivuze n'igihe bagezeho amakuru duhere mu burundi umuryango w'afurika y'uburasirazuba uravuga ko amatora y'uburundi yagombye kwigizwa inyuma ho ibyumweru bitandatu itangazo ryakurikiye inama yihutirwa y'ibihugu byo mu karere yabaye ejo ku cyumweru naryo ryahamagariye impande zose guhagarika urugomo kwambura intwaro urubyiruko no gushyiraho uburyo bwatuma abahunze urugomo rushingiye kuri politiki bagaruka mu gihugu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi yahagarariye igihugu mu gihe perezida Pierre Nkurunziza hatagiye muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'abaminisitiri baturutse muri Kenya u Rwanda Tanzania na Uganda inama yabereye muri Tanzania perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma nawe yagiye kwifatanya n'abari mu biganiro icyemezo cy'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika y'uburasirazuba ngo ntigishobora gutuma imyigaragambyo ihagarara kuko icyatumye bajya mu mihanda kitarabonerwa umuti abateguye iyo myigaragambyo ariko bavuga ko batanze batanze agahenge kuri uyu wa mbere kugira ngo babanze basubire guha icyerekezo iyo myigaragambyo ariko ko ejo kuwa kabiri iyo myigaragambyo izakomeza mugenzi wacu tabita mukamusoni yavuganye na jeremy minani uvugira umurwi arusha uhuriyemo abanyapolitiki biyemeje kurwanya indi manda ya perezida nkuru nziza iyo ngingo twebwe ntitwogera kinini tuyivuze ko haracari kare mugabo nashaka mvuge nyarukije ko twebwe ikintu cyatumye tujya mu ibarabara ni ukubera perezida nkuru nziza yafashe umugambi wo kwitoza ubwira gatatu aho nyanza ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha twebwe rero ico catujanye mu ibarabara nico turindiriye kandi tuzoguma tukirondera tuzokirondera mu buryo twafashe bwo kugira imyiyerekano gushika tukironse mugabo turarindiriye perezida nkurunziza n'umugambi w'ico bazofata ingingo bazofata ku vyerekeye ibyavugiwe i dar es salaam hanyuma twongere dukorane turi kumwe nabo twatumye dar es salaam bashitse batubwire ico batuzani hama dufate ingingo nyamukuru mugabo mugabo ico babazaniye mwacumvise ni ukwezi n'igice niko bategerezwa gusubiza imbere amatora hanyuma kandi abo mwatumye amatwi adusumira ntibashoboye kwinjira muri iyo nama mbega mubarindiriye kwita ngomera bisubiremo twebwe twagiye mu ibarabara twiyamiriza ikiringo ca gatatu ca petero nkuru nziza tuzoguma tuciyamiriza tubishije mu myiyerekano gushika igihe petero nkuru nziza azoheba kwitoza ububwira gatatu
tukivuga rero ku byerekeye Burundi nyuma y'icyo cyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu mu karere ka afurika y'uburasirazuba byerekeye Burundi nyine bamwe mu batuye i bujumbura bagize icyo babivugaho kuri mikoro ya tabita mukamusoni iyo ngingo uruhande runini twayakiriye neza bayakiriye neza kubera iki kubera bahaye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kundi kwezi n'inusu ko kwirimbura kugira yiyumvira ati ndakwiye kureka gusesa amaraso y'abanyagihugu ndakwiye kureka iyi manda iriko iratera amahane mm -hmm. ico nico cyatumye tuvuga tuti twayakiriye neza none bamuhaye umwanya wo kwiyumvira canke bafashe ingingo kugira ngo nkumbure amatora ashobore kugenda neza ni umwanya wo kwiyumvira ariko kandi ni n'umwanya wo kugira haganirwe haganirwe iki kibazo kijyanye n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu kiriho kirasesa amaraso y'abarundi batari bake ikindi nacyo tubabaje ni uko icyo kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ataco bakivuze ko ariko ikintu twibaza ni uko baba bakivuze ko ariko bonyine batahahurije aricyo gituma bashimye batashimye kugira icyo babivuze ko turizeye neza rero ko muri uko kwezi n'inosu batanze uwo mukuru w'igihugu agiye kureka gusesa amaraso y'abarundi agiye gukinjura gutyo impore ikaboneka i burundi
Tu- tuve mu burundi sena ya leta zunze ubumwe za amerika ejo ku cyumweru yarateranye mu buryo budasanzwe itangira gusuzuma niba yakongerera igihe uburenganzira ahaye igihugu bwo gucunga amatelefoni mu rwego rw'umutekano cyangwa se niba byahagarara itegeko ryari ryaremejwe igihe cyaryo kirarangira saa sita z'ijoro ku isaha y'inaha i washington ni mu kanya Departoma ya leta muri Amerika yavuze ko abanyamerika benshi bafitwe n'inyeshyamba z'abashiyite b'abahuthi muri Yemeni zirukanye guverinoma yari ishyigikiwe na Amerika kandi ko abo bahuthi bakomeje kurwana kugira ngo bafate igihugu cy'Abarabu gikennye kurusha ibindi ku isi. Muri abo bagizwe ingwate harimo batatu bikekwa ko bakorera amasosiyete yigenga mu gihe abandi bane ntawe uzi umwuga wabo bafite ubwenegihugu bwa Amerika n'ubwa Yemen. urukiko rw'ubujurire rwa misiri ejo ku cyumweru rwakatiye umucamanza uzwi cyane akaba n'impirimbanyi mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu witwa mahenur el masri n'abandi babiri amezi cumi n'atanu y'igifungo ku byaha byo kuba barateye sitasiyo ya polisi el masri n'abo baburana hamwe bari bahanishijwe imyaka ibiri
eugene iyo urakoze kuri ayo makuru tugejejeho inshuti zacu muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi tuvugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu amakuru rero yerekeye uburundi abakuru b'ibihugu by'umuryango w'afurika y'iburasirazuba ejo bateraniye i dar es salaam umurwa mukuru wa tanzania ku kibazo cy'uburundi perezida petero nkurunziza ntiyagiyeyo yohereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga alain nyamitwe perezida w'u rwanda paul kagame nawe ntiyagiye mu nama y'i dar es salaam ahubwo perezida jacob zuma wa afurika y'epfo we yarahari kimwe na perezida wa tanzania na bagenzi be ba kenya na uganda inama yasabye ko amatora yo mu burundi yakwigizwayo byibura igihe cy'ukwezi n'igice mugenzi wacu etienne karekezi yabajije dr minani jean umwe mu banyapolitiki b'u burundi bakurikiye iyo nama i dar es salaam uko yakiriye icyo cyifuzo cy'abakuru b'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba twebwe ikibazo cyo gusunika amatora ukwezi n'igice twabyakiriye neza kuko nta kundi byari kugenda atari gusunika amatora ariko ikibazo cyatu- kimwe tutabona neza ni ukubera iki aba bakuru b'ibihugu batabona akababaro k'abarundi kuko umukuru w'igihugu petero nkuru nziza akaba ariwe n'umukandida adashobora kugira ikiringo cya gatatu icyo bari bakwiye kukivuga neza ntigikwiye n'impari ntigikwiye n'uko duharira ariko icyo twemeje kandi dusho- tuvuze tuti ntaco ni uko bavuga yuko ku- muri uko kwezi n'igice tuzoganira kugira ngo dutorere inyishu twese nawe arimo inyishu y'ikibazo cyo kwitoza ubwa gatatu kuko ku bwacu ntashobora kwitoza ubwa gatatu na gatoya twebwe rero ntiduhindure umusimamo tuguma turi aho twari turi tuvuga tuti petero nkurunziza ntashobora gusubira kwitoza ku kiringo cya gatatu ikindi kibazo abakuru b'afurika bafashe ku bijyanye n'uburundi ni uko imfungwa zafashwe muri iyi minsi zose zafungurwa mwe mu migambwe yanyu mubona iyi yaba ari impamvu ari umuti watuma imyigaragambyo no gutangira ibiganiro bifatika bishoboka ibyo byose ugupfungurwa koko n'ubundi ba- ni- ni- ni ngombwa ko bapfungurwa Ah, nta muntu bafatira ubusa kwari ukurenga amategeko bari babafatiye ubusa uko bapfungura tubona ko ari byo byari bi- byari bikwiye nabo nyine bari kubyibwira noneho ntiworose amapirizo badushiramwo twese ariko nabyo rero turabishimye kuko kuba bahanuye gutyo bagahanura na cyane cyane babuze igipolisi babuze n'imbonerakure kwica abantu imbonerakure zose zifise i- i- zifise ibigwanisho bazibake nabo bose babafasha nabo bose bambitse igipolisi basubire iwabo eh, bave mu gipolisi cya- c'u Burundi kugira ngo inzego z'umutekano zisubire kuba inzego z'umutekano zitarimwo dutosi mwese mukumva ku ruhande rw'amashyaka imigambwe itavuga rumwe na leta abakuru b'ibihugu bya afurika bari muri iyo nama y'i dar es salaam bagomba gufata icyemezo cy'uko nku- perezida nkurunziza atakwitoza atakwiyamamaza ego niko tuvuga kandi ibyo twari turindiriye mugabo ntabyo bagize nicyo gituma tuvuga ati eh, biratubabaje ariko turemeza impanuro baduhaye ko muri icyo kiringo cy'ukwezi kumwe n'igice tubandanya tugani- baza bakaturaba tukaganira tukababwira igituma twebwe tudashobora kwemera ko petero nkunziza yitoza ku kiringo cya gatatu naho se ku kibazo cyerekeye ko abigaragambya abakora iriya myiyerekano bayihagarika mu migambwe yanyu mwiyemeje kuba mwasaba abayoboke banyu guhagarika iriya myigaragambyo icyo kibazo gishobora kukivugira ngaha kuko sindabona n'abandi twe a- ari abadutumye naje nserukira eh, twaje duserukira twe na leonce ngenda ku mana imigambwe yose yatumye abantu babo kwiyamamaza ku- ku- kugira imyiyerekano turagiye kubaha raporo tuzokwicara tuganire icyo kibazo turabe ingingo dufata umushinga ntahe yohani minani iyo nama y'i Dar es Salaam mwe nk'abahagarariye imigambwe itavuga mu butegetsi mwayikurikiraniye hafi mwari muyirimo nta n'umwe yagiyemwe twaba aba- haba abaserukiye leta haba twebwe twari kumwe turindiriye abakuru b'ibihugu bagiye bariyugarana barakiganira eh, nta n'umwe bahamagaye ngo bamwumvirize ariko twari twatumye ababegereye bose bavuganye baba abantu babo aho twari duhagaze bari bahazi Eh, nako eh, n'aho leta yari ihagaze byari bizwi ni ukuvuga rero bagiye kuganira bonyine eh, mu kibanza cy'aho umukuru w'igihugu wa tanzania aba eh, kandi akorera Eh, nta bantu benshi bagiyeyo eh, kuko baciye biyugarana ubu rero niho baso- basohotse batora iryo tangazo umushinga ntahe yohani minani mumaze igihe kirekire muri politiki cyane ku bijyanye n'u Burundi mu bihe bikomeye mwabaga kenshi muhari icyizere mwaba mufite ku bijyanye n'ibyemezo by'abakuru b'ibihugu byaho i Dar es Salaam bafashe ni ikihe mufite ko amahoro n'ibyo mwifuza mu Burundi bijyanye no gutera imbere byagerwaho ni ikihe mwaduha twebwe ubwa mbere mu cyizero tugifise muri twebwe tugifise no mu barundi kuko abo bash- abakuru b'ibihugu bo mu karere nta na rimwe bazoza kutubwira ngo tugire iki kiri ku nguvu ariko tuba turumviriza impanuro zabo tuba turumviriza impanuro igihe cyose kuko bamwe baduhanura kananira abagabo ntiyimye kananira abagabo ntiyimye tuzaba turumviriza o- impanuro zabo tuheze natwe tubabwire aho duhagaze igihe cyose twongere tubaze abacu abarundi aho bahagaze icyo bashaka kugira ngo twafate ingingo dufate ingingo ibereye turi abizeye kandi turashyigikiye n'uko baduhanura kuko no mu gihe cyari gikomeye cyane mugombora n'ubu bikomeye cyane twarabumvirije twarashyitse ku masezerano yarusha ntako rero na twebwe twagana tuzabaza ijambo rimwe muremeye ko aya masezerano twari twayagiriye hamwe mukadufasha muremeye ko tuyahonyanga cyangwa tuyafuta n'umutamanye rero bavuga yuko twamuruhishije gushikaho afatwa buhiri gutyo nyene agaca agaca agenda imana ikamuhamagara kubera uburuhe twamuhaye kubera icyo kibazo twarimo icyo nicyo kibazo tuzobabaza hanyuma tuzurondera iyo nyishu hamo ariko babivu- babivuze baraza tubiganire turizeye ko inyishu izoboneka kandi inyishu inezeza abarundi bose Ye, ndabashimiye cyane umushinga ntahe Jean Minani aho i Dar es Salaam muri Tanzania radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda facebook ni voa radiyo yacu abarundi baracyahunga ari benshi umunyamakuru wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze yanyarukiye ku mupaka w'u rwanda n'uburundi kureba uko bimeze yarari ejo aho ku mupaka hagumye hibonekeza umurongo muniniya cyane w'imodokari ziva zimwe ziva i bujumbura n'izindi ziva eh, twashoboye kumenya ko ziva mu zindi ntara bose ubona ko bariko barahunga baja mu rwanda bafise ibyangombwa ariko abandi nabo batavyo ba- bamwe nta buzi ko bari babifise ariko rero ikintu gishasha novuga ko cyabonetse tutari duherutse kubona ni uko uno munsi hongeye kuboneka abantu bo mu ntara ya kirundo bahunga bafite imiryango iri eh, mbere no mu gisagara bamwe bamwe bose bari ko bagenda mu rwanda twaciye tuva ngaho tuca dukubitira mu kandi kayira gatoya eh, kamenyereye gucamo n'abantu bagenda n'amaguru batagirangira n'icyangombwa na kimwe akayira k'imigenderanire abanyakirundo bo muri komine busoni basanzwe bacamo iyo bariko barabonana na bagenzi babo b'i rwanda baramukanya canke bahana ibidandazwa naho nyene dusanga uruja n'uruza ru- eh, rwa- rwa- rwongerekanye gusumba uko vyahora rero twashoboye kubaza bamwe na bamwe n'aho batashoboye kwemera kuvugira kuri mikoro yacu batubwiye yuko iyi ndwi igiye kubamwo amatora ibateye ubwoba cyane ko bumva ngo ko hashobora kuba ibintu bitameze neza guhera ejo na cyane cyane mu gihe imyanzuro yova mu nama y'i dar es salaam yoba i- umwanzuro udashimisha bose bamwe mbere bakavuga yuko ngo hashobora kuba ni- n'ibintu by'intambara bi- bikomeye Ah, ngo aribyo bariko barumva kandi ko aribyo biriko biratuma bahunga hanyuma hari amakuru avuga yuko hari n'abashobora kuba ba- bava mu rwanda basubira mu burundi hari abo wabonye
ego ibyo bintu twa ni uko tudashobora kubamenya abo bantu amazina yabo ntushobora kumenya yuko yari ya- ya- yari yarahunze ko ya- bari gusubirayo canke ariko ibyo biravugwa kandi n'abantu begereye ngaho ku mupaka twashoboye kuvugana barabyemeza na cyane cyane abaca muri ako kayira barabyemeza yuko hari abantu bataha i burundi eh, baza ku murango ku mugoroba bagasubirayo rimwe na rimwe mbere ubu kuba bariko baranasarura hariho abaje kugira basarure uduharage bari basize barimye kugira ngo bashobore kudutwara mu rwanda aho kudufungurira imiryango yabo hanyuma ikindi ntushobora kuvuga tomasi ni uko ubwo nyine ingaruka mbi zaciye zibonekeza ku buzima mu gihugu na cyane cyane aho ku mupaka ifaranga ry'uburundi ryaciye rikoroka cyane ku rugero rudasanzwe amafaranga y'uburundi bahora bavunja no kuvuga bahora bata bavunja ifaranga ry'u rwanda ryahora rigurishwa amafaranga abiri n'ibice bine by'amarundi uno munsi ryaciye rigiye ku bice eh, bibiri n'ibice icenda hagati y'ibice bibiri n'ibice umunani canke ibi- canke ifaranga rimwe ry'u- ry'u ry'u rwanda ryariko rigurishwa ibi- abiri eh, y'amarundi n'ibice icenda canke gushika kuri atatu ikindi cyariko kiribonekeza ni uko nk'ibintu by'ibifungurwa na cyane cyane ibiharage bikunda kuva mu kirundo bishoka mu ntara za ngozi za bujumbura uno munsi ibiharage biriko birasarurwa mu ntara ya kirundo nka byose ubona bifata inzira ijya i rwanda ibyo rero bikaba biteye umutima uhagaze abarundi basigaye mu burundi ko bishobora gutera n'inzara jean bosco ndarurinze umunyamakuru wacu kirundo urakoze cyane yego namwe murakoze muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda i bujumbura abakirisitu gatolika barenga igihumbi ejo bari mu rugendo rwo gusabira igihugu cyabo amahoro umunyamakuru wacu i bujumbura diana nininahazwe yararukurikiye
urwo rugendo rw'abakirisu katolika bo mu mihinga itandukanye rwahereye ku bitaro by'abasirikare mu kamenge abari barwitabiriye bagenda barabyina indirimbo bongera banavuza ingoma n'amafirimbi abakirisu bati ntacyatuzindukanye ku musozi wa siyoni atari gusabira igihugu amahoro jewe nje mva mu ntara ya mutimbuzi muri zone rubirizi nkaba nje kwifatanya n'abandi muri iki gisagara kubera kitagendwa ngo dusabe umuvyeyi bikira mariya wenyene ngarabe ibikwiye ari vya turose yezu aduhe amahoro nicyo gikuru cya byose abo bose baba bariko baradadaza bumvira umukama yezu kuko imbere y'imana nta n'umwe asumba amategeko y'imana tugasabira amahoro abo bose baba bagifise umutima w'ukwicana w'ukwigungira ko ukuti- ukwikunda ntibakunda abandi kugira ngo bahinduke nk'abemera imana turemeza atagukekereza ko ibyo byose bizoshoboka urwo rugendo rwari rwateguwe kurangirira mu gasengero ka bikira mariya kari igikungu inyuma y'imisaha herejwe na musenyeri arongo yasha diyoseze ya bujumbura evariste ngo yagoye nuko rero handi hato turaza gushikira hariya no ku gasengero ka bikira mariya tumusabe abana ajya duherekeze ariko ntivyahavuye bigikunda ko urwo rugendo rusozererwa muri ako gasengero kuko inkuka ya misa igeze hagati habonetse abantu baza babwira abajeje umutekano muri mansiyo gikungu ko hari akagwi kagizwe n'abantu bagera kuri mirongo ine boba bari bafise umugambi wo kugandagura musenyeri evariste ngo yagoye bakoresheje amagrenade uno ari no mu baburiye aremanga iyo nkuru bashaka musenyeri niwe bashaka kubera kumbwira ngo bahagarike guhagarikira amatora baca batubwira yuko tumaze gushika ngaha anye ku shengero agapima kuvuga ivya politike uca dutangura gutera akavuruma twebwe abari bafite radiyo magerenade bari bahagaze hirya mwari gutera akavuruma gute twari duhagaze imigwi imigwi ntihajya abatanguye kuvuga ibya politike tuba dutangura kuvuga he none no mushingiro basigaye bigisha ama politike twaje kumva ijambo ry'imana none mutanguye kuvushiramo ivyo bintu hariho umuntu yarafise fone yaca bafona uba misori bakaca baza rero nabo bakaca batangura rero gutera y'amagrenade nabuze amahoro ndavuga toya aya mahera y'amaraso uko mvuma nemera ngende mpfe n'iyo nzara none aciye ndabivuga iyo aba ntasenga imana kabisa iyo aba nta- ntari mfise ikingera ntacyo navuga kuko urabona nabo twari kumubobo babona ko ari bisanzwe musenyeri evariste ngo yagoye arongoye archidiyoseze nkuru ya bujumbura musiguro yiwe yaremesheje abakirisu ko batotwagwa n'ubwoba muri bino bihe vya politike igihugu kirimwo yongera abatumirira kubaha kiremwa muntu muri iyi minsi turabona ingene abana tutagisonera ibiremwa by'imana hariko hararengerana ko twigarura ko duhinduka tugasonereka imana yaremye ubwoba ni bwinshi mu mitima y'abantu kuko ari ibyo twumva ariko tumenye ko imana iri kumwe natwe mureme rema kuko umukama ari kumwe natwe mwizigire rero patiri arcade nimubona icegera c'urongoye abakirisu b'abarayike yahamagariye abanyepolitike b'i burundi kuja hamwe bakumvikana kugira ngo haboneke umutekano abantu bagasubira kuduza ikivi abahunze nabo bagahunguka patiri arcade yibukije kandi abanyepolitike bahoze mu mihari itandukanye ya eklezia katolika ko ari indagano baraganiye imana ngo kuri ubwo babwirizwa gukubitiza agatima mpembero bakaraba amarira ari mu banyagihugu gutyo bagatanga amahoro i bujumbura diane ninahadzwe ku bw'ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri seni ni komisiyo y'igihugu cy'u Burundi ishinzwe amatora abantu babiri mu bari bayigize bareguye umwe muri bo ni visi perezida wayo sipesi caritas ndironkeye yanahungiye mu mahanga seni rero isigayemo abantu batatu gusa inkurikizi ni izihe ese amatora ashobora kuba kandi seni ituzuye nibyo umunyamategeko metere diyodone bashiraho ishize adusobanurira oya ntibishobora gushoboka seni y'uburundi yego itunganijwe eh, n'ibwirizwa nshingiro mu ngingo zayo za mirongo umunani n'icyenda mirongo icyenda icyenda na rimwe n'ijana na mirongo itanu n'icyenda Eh, ariko hariho eh, n'itegeko ryo kwa perezida eh, ryo kuwa cumi na kabiri z'ukwa gatatu mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri yego Eh, rivuga neza mu ngingo yayo ya mirongo ibiri na rimwe yuko mu gihe umu- umu- umunywanyi umwe umu- umuntu umwe yari agize seni atanze imihoho naho yoba ari umwe ategerezwa guca asubirizwa n'umukuru w'igihugu mu kiringo c'ukwezi ariko babanje kwemezwa eh, n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka bam- u- u- eh, urwego rumwe rumwe rwose rukabemeza ku bice bi- bitatu bya kane ni ukuvuga rero eh, nk'uko ni- n'ingingo ya mirongo icenda n'ingingo ya gatandatu ingingo ya mirongo icenda y'ibwirizwa nshingiro n'ingingo ya gatandatu y'iri tegeko ry'umukuru w'igihugu abivuga ni ukuvuga yuko eh, mu kumusubiriza bategerezwa gukurikiza ukuntu babashizeho turavye rero ikiringo gisigaye amatora ntashoboka kuko eh, murabona hari n'abantu batanze imihoho bari mu nzego eh, z'amaprovensi ibyo bita sepi n'amasesi abo bose kugira bashobore gusubirizwa iyo seni isanzwe ibikora isa- itegerezwa kubikorera hamwe ni ukuvuga bafise ampuvoir collegiale n'abandi basubirijwe ni ukuvuga ko abo bantu bategerezwa gus- gusinya bose kuko bafata ingingo ku bice eh, bine bya gatanu ariko urumva ubu u- umugwi ntukwiye ingingo ya mirongo icenda ivuga ko uwo mugwi ugizwe n'abantu batanu ni ukuvuga ko usigaye ugizwe n'abantu batatu eh, utaba ukiri wa mugwi wa- wategekanijwe n'amategeko muri make rero tubona yuko eh, uko amategeko abivuga kuko mu gihugu eh, eh, gikurikiza amategeko gitegerezwa kubahiriza ayo mategeko yaco nyene Eh, tubona ko amatora ategerezwa kurindira n'amategeko abitegeka bakabanza bagasubiriza abo bantu kumva urengera bakavugana n'ibindi kuko eh, iki ibintu byotuma haba amatora atekanye ahurijwe ko na bose eh, ntibikwiye ibyo sinokuri rwanda bigaruka ko kubera ubu nariko mvuga kamuhinga gusa ku by'amategeko avuga none se nk'ubwo ngubwo kubasubiriza kandi muvuze yuko basubirizwa mu gihe cy'ukwezi abo ngabo batanze imihoho kubasubiriza muri iki cyumweru birashoboka ukubasubiza muri uku kwezi numva bidashoboka kuko urumva imbere y'uko eh, umukuru w'igihugu abasubiriza inama nshingamateka itegerezwa kubanza igakorana ikabemeza ku bice bi- bitatu bya bya bine ni ukuvuga kuri majorite ya tuwakari sena nayo igaheza ikaye- ikabemeza ukwabo bagaheza rero mu nyuma bakaza bakarahira imbere y'umukuru w'igihugu imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ko ivyo bishobora kuba byabaye mu kiringo c'indwi imwe je mbona umengo ntibishoboka hanyuma nuko n'ico gitigiri c'abashingamateka bashobora kubakwiza kugira ngo babasubirize turavye eh, ibihe vya politiki igihugu kigezemo mbona umengo ntibikunda muri make rero eh, bisaba yuko abanyapolitike basubira bakicarana bakaraba ico kibazo ingene bagikemura kugikorera nabo kugira bajeho habanje kuba imikebukano haraba za consultation kugira abo bantu bajeho ingingo ya mirongo umunani n'icenda iravuga yuko abo bantu bategerezwa kuba ari abantu eh, bazwi neza kuba ari abantu bagororotse si ugupfa rero kuzana ngo barashizaho kuko bapfuye uwo bazanye ni- n'izo n'inama nshingamateka yoheza itanabemeza muri make rero eh, tubona yuko eh, iby'ama- iby'amatora kuri kuri uko byari bitegekanijwe bitagikunze Eh, nta bantu bariho basubiriza abo mu masepi no mu masesi kuko abari kubikora na n'abo babiri babuze kugira basubirizwe nababariye amategeko ico ategekanya ni Mm.
ukuvuga nta n'umuntu n'umwe n'umwe ashobora kuja inye- inyuma y'ayo mategeko ari- inyuma y'ibwirizwa shingiro inyuma y'itegeko risanzwe ritunganya ingene seni ikora
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho siporo n'imikino ni amakuru twateguriwe na jean claude munyandinda uri i kigali umupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'abakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu yasezerewe n'ikipe y'igihugu ya uganda mu mukino wabaye ejo bundi ku wa gatandatu kuri stade na kivubu muri uganda muri uwo mukino wo kwishyura abasore ba uganda bayobowe n'umutoza birutini seredojevici bakunze kwita mico batsinze amavubi y'u rwanda ibitego bibiri ku busa ibyo bitego byabonetse bikurikiranye ku munota wa mirongo itandatu na gatandatu w'umukino byatsinzwe na john semazi ndetse na faruk miya abakinnyi b'umutoza mu mashami visenti baranzwe no guhuzagurika mu b'inyuma no kutagira intege n'ubushobozi bwo gutera mu izamu ibi bitego bibiri ku busa u rwanda rwatsindiwe na uganda i kampala byaje byiyongera ku bindi bibiri kuri kimwe nanone ikipe ya uganda yari yatsinze u rwanda mu mukino ubanza wari wabaye mu cyumweru gishize kuri stade amahoro i remera ku ntera ikurikiraho ikipe ya uganda y'abakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu izahita icakirana n'ikipe y'igihugu ya misiri izarokoka hagati y'amakipe abiri izahita ibona uburenganzira bwo kwerekeza muri senegali mu mikino ya nyuma yo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu mu majonjora y'ikubitiro ikipe y'u rwanda yari yakuyemo ikipe ya somaliya tunyarukiye mu mukino w'intoki wa voleboro biracyakomeye kumenya ikipe izashobora kwegukana igikombe cya shampiyona uyu mwaka amakipe Rayon Sport Volleyball Club n'ishuri rikuru rya Kibungo Inatek niyo ahabwa amahirwe yo kuzasimbiza iki gikombe nubwo urugendo rukiri rurerure umukino washoboraga kongera kugira icyerekezo utanga hagati y'amakipe abiri y'ibikonyozi ntabwo washoboye kurangira kuko imvura y'umuvumbi yaje gutuma usubikwa uwo mukino utarashoboye kurangira wabereye mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Burasirazuba ejo bundi kuwa gatandatu aho ikipe ya Inatek Volleyball Club yari yakiriye Rayon Sport Volleyball Club mu gihe inatek volleyball club yari imaze kwibonera iseti yayo ya mbere ku manota makumyabiri n'atanu kuri makumyabiri n'atatu ya rayon siporo umukino uhagaritswe n'imvura nyinshi icyo gihe amakipe yari arimo guhatanira iseti ya kabiri rayon siporo volleyball club ifite amanota cumi n'abiri ku icumi ya inatek volleyball club imbaga y'abantu yari yahuruye yatashye itamenye aho intsinzi y'uwo mukino yerekeje rayon siporo iyobowe n'umutoza wayo fideli nyirimana n'abakinnyi bayo ngenderwaho nka eugene tuyishime fred musoni nelson murangwa adolphe mutoni na bagenzi babo bari bahigiye kongera gutsinda inatek volleyball club nk'uko byagenze mu mukino ubanza wari wabereye i kigali ku rundi ruhande ariko inatek volleyball club yavugaga ko nta kosa yagombaga gukora cyane cyane ko yari yatijwe umurindi n'abafana batabarika bo mu mujyi wa ngoma abakinnyi b'umutoza dominique ntawangundi bayobowe na kapiteni wabo olivier ntagengwa na kabuhariwe aimable mutuyimana wari umaze iminsi afite ikibazo cy'imvune tutibagiye vincent dusabimana uzwi nka gasongo bari bahigiye gutwara rayon sport volleyball club amanota atatu y'uwo munsi byose ariko byarangiye impaka zidakemutse kandi itariki uyu mukino uzongera kuberaho ntabwo yigeze itangazwa yari claude munyandinda i kigali
inshuti mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu by'aka kanya ni aha bihumurije mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.